Mandanya kumviriza ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda mwaramutse nshuti bakunzi muzindukanye natwe kuri mikro muri kumwe na Joy Diane ni nahazungi kubashikiriza amakuru tubafitiye muri kano gatondo tukahera ku yagezeho irya nino ku isi na mugenzi wacu Aloise Bigirimana.
ndakuramukije diyane ndamutse n'abaduteze amatwi turahera mu bwicanyi hano muri leta z'ubumwe za amerika abantu batandatu barahitanywe n'amasasu witwaje inkoho mu gisagara ca sacramento kiri muri leta ya california ni mu buseruko bwa leta z'ubumwe za amerika cumi nibo bakomerekejwe n'ayo masasu igipolisi ca sacramento catangaje aya makuru kivuga ko kiriko kirarondera uwarashe abo bantu mu kivunga ntibiramenyekana nimba ari umuntu umwe yabarashe canke urenga umwe ahakorewe iryo bara ni hagati mu gisagara ca Sacramento mu kibanza kirimwo inzu zitandukanye z'uburiro n'ubutambiro harejo ku munsi w'Imana ahandi havugwa ubwicanyi ni muri ekwatere abantu bashika cumi na babiri barafiriye mu ibohero mu gatondo kejo kuw'imana nyene mu bumanuko bwa ekwatere ni ku mugabane wa amerika y'ubumanuko ibiro vya perezida vyavuze ko ugutana mu mitwe hagati y'abanyororo bo mu ibohero rya el turi kwakomerekeje kandi n'abantu cumi aba bakurikiye abandi amajana atatu na mirongo ibiri bafiriye mu mishamirano hagati y'imbohe y'imbohe muri ico gihugu nyene mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri na rimwe umushikiranganji w'intwaro mu gihugu hagati w'ico gihugu patricio kariyo yabwiye ameshamakuru ko imbohe mirongo icenda zimuriwe mu rindi bohero kandi ko atanumwe yabashije gutoroka yavuze ko ubwo bwicanyi bufise isano n'urudandaza rushingiye ku biyayuramutwe ahandi havugwa ubwicanyi ni mu mwibahari mediterane abantu hafi ijana barafiriye mu mazi mpuzamakungu inyuma yo kwanduruka bavuye muri libiya mu bwato bwarimwo umurengera w'abantu ishyirahamwe ry'abafaransa ry'abaganga batagira imbibe msf ryavuze ko ubwato bw'urudandaza bw'ibitoro bwitwa algeria 1 bwatabaye abantu bane ku munsi wa gatandatu mu gitondo msf ryavuze ko abo barokotse bivugiye ko bari bamaze iminsi ine mu mazi mu bwato barimwo bashika ijana imbere y'iri sanganya ishyirahamwe mpuzamakungu ryita ku mpunzi n'abimukira oim ryavuze ko ryatorokanije abantu amajana atatu na mirongo itandatu n'indwi bamaze gufira mu ibahari mediterane gushika aho umwaka ugeze ubu iryo shyirahamwe rivuga ko mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri na rimwe hafuye abantu ibihumbi bibiri na mirongo ine n'umunani umuyobozi mukuru wa hcr mu butumwa kuri twitter yavuze ko abantu barenga mirongo icenda bafiriye muri iryo sanganya muri mediterane nyene ku ntambara y'uburusiya na ukraine umushikiranganji w'imigenderanire n'ayandi makungu muri leta z'ubumwe za amerika anthony blinken ejo ku munsi w'imana yaragirije uburusiya kuba bwarakoze ibyaha byo mu ntambara mu gihugu ca ukraine ni mu gihe hariho hariko haragaragara ibiziga by'abanya ukraine mu mabarabara y'agasagara kitwa buca kari mu micungararo y'umugwa mukuru kiyeve inyuma y'aho abasirikare b'uburusiya bahaviriye umushikiranganji blinken wa amerika yavuze ko amerika igiye gushyira inguvu mu gutohoza ku byaha byo mu ntambara byakozwe muri ukraine naho ukraine yavuze ko ubu yasubiranye uburaruko bushyira hagati hafi y'umugwa mukuru kiyeve abasirikare b'uburusiya baravuye muri ako karere ka kiyeve bimukira mu bisagara biri mu bumanuko bwa ukraine ku nkengera z'ibahari yirabura mu ntara ya donbas iri mu buseruko bwa ukraine ubushikiranganji bw'uburusiya bwo kwivuna abansi bwo bwavuze ejo ku munsi w'imana ko butisha abasivile mu gisagara ca buca kandi ko amasanamu n'amavideo ariko arakwiragizwa yerekana bapfuye kandi gasomborotse ko ariko karakogwa n'ibihugu byo mu burengero bw'isi ni ni mu gihe mu gisagara ca Mariupol kiri mu bumanuko bushira ubuseruko bwa Ukraine ejo ku munsi w'Imana abanyagihugu bari bakirindira imodokari za Croix Rouge zagenewe kubakura muri ico gisagara no kubazanira imfashanyo leta z'ubumwe za amerika kandi ivuga ko iriko irakurikiranira hafi makuru ateye amakenga n'ubwoba y'abantu bishwe ikivungwa ikivunga mu mihana iri mu gice cyo hagati na hagati aho ni ku mugabane wa afurika mu gihugu ca mali umuvugizi w'ubushikiranganji bw'imigenderanire n'amakungu bwa amerika ned price yavuze ejo ku munsi w'imana ko hari amakuru atavugwa ko rumwe kuwagirizwa ubwicanyi bwabaye mu mpera z'ukwezi kwa gatatu mu mihana y'ahitwa mura ni ku birometero amajana ane mu buraruko bushira ubuseruko bw'umugwa mukuru bamako wa mari igisirikare ca mari cavuze ku munsi wa gatandatu ko cishe intagondwa zihisha inyuma y'idini rya kisilamu barenga amajana abiri abo bakaba bishwe mu mpera z'ukwezi kwa gatatu ned price avugira ubushikiranganji bw'imigenderanire aha muri amerika avuga ko hari amakuru menshi yemeza ko abakoze ubu bwicanyi ari abacangiro b'abarusiya bo mu mugwi wagner ayandi makuru akavuga ko igisirikare ca mali citwa fama aricyo carashe abagwanyi b'umuhari utazwi w'iterabwoba asaba ubutegetsi bw'imfatakibanza muri mali gutanguza amatohoza yihuta kandi ataho yegamiye kandi yigenga y'ahabereye ubwo bwicanyi mari yama yahakanye yuko ikora ubwicanyi nk'ubwo ariko amakungu abandanya ayisatira
aloyize bigira imana urakoze kuri ayo makuru yose waduteguriye ukawuhejeje kudushikiriza aya n'ayandi nibutse abakunzi b'ijwi rya amerika ko bashobora kongera kwiyumva kuri wezi itatu akaburungu radiyo yacu vewa akaburungu komu nongere ndabashimire ko mandanya kumviriza ijwi rya amerika isamira na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu burundi muriko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero mirongo irindwi na zitanu mirongo itatu na rimwe na mirongo ine na rimwe mu rwanda tukaba kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu y'ijwi rya amerika bamwe mu banyagihugu bo mu karere ka bunagana bari bahungutse muri kongo basubiye guhunga umutekano ntawe uhari ko nta mahoro turi kureba dufite mwayi munsi ibintu byazambye buriya turi kwiruka nta n'ikindi twazanye aba ni bamwe mu banyagihugu muri kongo bari barahungutse basubiye guhunga kubera umudugararo ubandanya kuvugwa ibunagana ino nkuru iri mu zo tugaruka ko handi hato muri hafi y'amaradiyo yanyu nenda bice ku masonga mu kanya nk'itangura haracari uhagarara ibunagana mu gace ka rucuru gaherereye mu majaruguru ya kivu muri kongo n'aho abarwanyi ba m23 batangaje ko bahagaritse ingwano impunzi nyinshi zari zarahungutse zasubiye guhunga ibindi kuri ino nkuru na mugenzi wacu ignatius bahizi i kampala muri uganda ibibera mu gihugu duturanye biragoye cyane guhanura buri nyuma y'isaha imwe cyangwa ibiri inkuru ikomeza guhinduka ubu ni impunzi zipakira ibintu byazo hanyuma zambuka umupaka zigasubira mu gihugu cyabo nyuma y'amasaha make ukabona baragarutse bavuga ko umwuka bahasanze utabizeza amahoro kandi iri hunguka n'ihunga ryatangiye kuwa gatatu imbunda zimaze guceceka icyakora benshi bavuga ko bagahisemo kuguma ibunagana ariko basubira iwabo kugira ngo bashake icyo bafungura hamwe n'igitutu cya leta ya uganda ibasaba ko bava ku mupaka bakaja mu nkambi bityo akaba basubira inyuma bitari ku bushake bwabo aba ni bamwe mu bari bahungutse umunsi w'ejo nubwo bashobora kuba bari bongeye guhunga bataraye mu mazu yabo umutekano ntawe uhari ni uko batubwiye ati aho kugira tugume hano hanze aho turi kurara ahubwo twaja mu nkambi tukabona no mu nkambi ubuzima tujya tugerayo malariya indwara zikadukubita tugacanganya ikigwa ahubwo tugahitamo gusubira muri kongo hose kuko nta mahoro turi kureba dufite mwayinosi muhisemo gusubira ku katari ku bushake ntari ku bushake ni ukubura uko twagira no hanze imvura iraritunyagira n'ibintu dufite bimwe baraye banabitwiba ahubwo bimwe hano hanze muri kongo tubonye haje umutekano mukeya waje umutekano wabonye turabonye ntabwo mufite ubwoba ko mushobora kugeraho ibintu bigahinduka nta bwoba dufite bamwe bari batangiye gusubira iwabo buri gitondo kumara umunsi bagira akazi bakora bashaka n'icyo barya hanyuma bakagaruka nimugoroba kuryama ku ruhande rwa uganda ariko uno munsi bagarutse n'andi makuru ko hari ubutumwa babonye bubamenyesha ko hagiye kuba indi ntambara ikaze igihe icyo ari cyo cyose twari twageze mu rugo none batwirutseho Iyo tuzi ngo wenda birashize none none twageze mu rugo noneho niba batwiyirukiyeho Aba- aba- aba- abasirikare bari gutera kongo nta nibo batwirutseho natwe tubonye tudashoboye kubana nabo turahunze mwari batubwiye ati ngo dutahuke none hejuru y'uko abo bahekera bari inyuma baravuze ati muvaho twewe imishikirano ya ndoya ndoyabaye mutarinda mwapfira hano he ngo hari igihe baratera cyangwa bano ba guverinoma wenda babatera kuko tubo ba- bafite gahunda yo kuvuga ati bo ni ukurwana nda bindi ngo imishikirano yanze natwe rero twarebye kubaho mu mazu kandi na- n'ingabo za kongo zi- ziri ino tukavuga ati turi hagati yabo ahubwo twapfira na hano ibintu byazambye buriya turi kwiruka nta n'ikindi twazanye ariko abategetsi ba uganda mu mujyi wa bunagana nabo kuri ubu bahangayikishijwe n'umutekano muke ubwabo ndetse ko hashobora no kwaduka indwara z'ibyorezo nka korera bitewe n'uko ari nta bikoresho by'isuku bigenewe abantu benshi bihari akaba bifuza ko buri wese yaja mu kigo cyakira impunzi cya nyakabande ismail ndayambaje ni umukuru w'umujyi wa bunagana Ah, mu by'ukuri ahangaha bunagana twavuga ngo ikibazo kiremereye cyane kubona abavandimwe bacu abaturanyi bacu b'abakongomani bari bagarutse mu gihugu cyabo batari bamarayo n'umunsi n'iminsi ibiri wenda tukabona bongeye kugaruka gusa ah, ntabwo tubanze Mu- mu bubabare bwabo mu buryo bwo kubakira ariko Ah, batwihanganire batwumvirize neza ubuyobozi iyo tubashize aba ariyo baja ubu batwemerera so twebwe aba abakongomani ntabwo tubanze kandi turabakunze kuko ni abantu bacu ni abaturanyi bacu ni abavandimwe bamwe ariko kuba bari aha ngaha hafi n'umupaka ntabwo ari byiza kuko bo guterwa kwabo turi gutekereza ko dushobora natwe no kubakurikira no guhunga mu gihe cyabo iwabo bari kuza bari kutubwira ngo barababwiye ngo bavemo ikiraza kuba gishobora no kugera aha ngaha so batwemerere batwumvire nk'abayobozi ariko izi mpunzi zo zivuga ko zarusha inkambi dusubire iwacu ino si ino bari kutujyana iwacu shaka tuba dusubire iwacu tuze mu byacu dukore ko ndwa turi ingambi imaze kuturambira twe dushaka umutekano mu gihugu cyacu tujye gukorera abana bacu mu ngambi nta nyungu irimo ni mu ngambi nta buzima burimo ntabwo nta n'ikizatwungura dushaka gusubira iwacu dukorere abana bacu mu gihugu cyacu mbe mu ngambi nta fayida irimo mu ngambi ni amahangayiko ingambi tumaze kuziruha turarusha badushoboye kuja kuba ku nyakabanda twe twaje kamwenje si nyakabanda turajeho tudashoboye kuja kuba kamwenje ese baratujana ku mbaraga batureke turare wenda ejo dusubire iwacu twe turabasaba ico kurya
nyamara ariko imiryango itabara imbabare irimo gutanga ubufasha kuri abo bemeye kuja mu nkambi bonyine intambwe ikurikira guverinoma ya kongo ntisobanutse nyuma y'aho inyeshyamba za makumyabiri na gatatu zitangarije guhagarika imirwano ku ruhande rwazo amakuru aturuka mu gace karimo urugamba yerekana ko ingabo za leta frdc zazanye abandi basirikare benshi hamwe n'ibirwanisho biremereye ariko e makumyabiri na gatatu nayo yatangaje ko itazasubira inyuma kugeza igihe leta ya kinshasa yemeye gusubira ku masezerano hatabaye icyerekezo gisobanutse kuri aya makimbirane abaturage b'inzirakarengane nibo bazakomeza kubabara bivuze ko n'imiryango itabara imbabare igomba kuzuza ibigega by'imfashanyo yo gutabara ignatius bahizi ijwi ry'amerika uganda Ignatius Bahizi urakenuye abasesangura iby'ubutunzi mu Rwanda bemeza ko programme Bener yise igereranya igiye gutuma abakiriya b'amabanki bagira agaciro karushirije ako bahorana Mugenzi wacu Asumta Kabuye i Kigali mu Rwanda arabidusigurira banki nkuru y'u rwanda yashyizeho uburyo yisegereranya buzajya buhuriza hamwe ikiguzi cya serivisi z'imari mu mabanki yose iyi gahunda izafasha umukiriya kumenya banki akorana nayo niba serivisi imuha imuhenda agereranyije n'uko ahandi bimeze visi guverineri wa banki nkuru y'u rwanda soraya hakuziyaremye yavuze ko ubu buryo bwatekerejwe hagamijwe gufasha abantu kugereranya ibiciro bya serivisi z'imari bafata bahereye ku nyungu bishyura ku nguzanyo basaba kugeza no ku yandi mafaranga yose basabwa na banki babitsamo hakiziyaremye yemeza ko ubu buryo buzorohereza abagana amabanki tubona bizagira bizafasha cyane cyane umuguzi kumenya neza agaciro k'iyonguzanya afite n'aya mafaranga azajya yishyura akanashobora kugereranya igiciro cyangwa se ikiguzi cy'iyo serivisi y'imari muri banki zitandukanye atiriwe ajya kuri buri banki abaze igiciro cy'izo serivisi ikindi ni uko bituma umuntu mbere y'uko afata icyemezo cyo gufata wenda inguzanyo cyangwa se gukoresha serivisi z'imari aba afite amakuru yose agendanye n'iyo serivisi cyane cyane ku giciro ku buryo n'umuntu atazafata wenda nk'inguzanyo y'umurengera kumva ko bizanafasha mu gupiganwa kw'abatanga izo serivisi kuko ubundi udafite ibiciro byose ngo bikugaragarire ahantu hamwe hari igihe banki ukorana nayo ishobora wenda kubiguhenda kubera ko udafite amakuru y'aho ibiciro ahandi bihagaze abasesenguzi mu bijyandanye n'ubukungu bw'u rwanda bahamya ko ubu buryo buje gufasha abagana banki kumenya guhitamo neza bwana tuyisenge henri jacques impuguke mu by'imari n'icungamutungo yaganiriye na radiyo ijwi ry'amerika niba mubibona neza ni iterambere dutangiye kugeraho mu myaka yashize wasangaga kenshi na kenshi abantu bari muri banki ariko batazi amafaranga bagenda babakata ku makonte yabo n'umukiriya agiye gufata noneho ibyemezo ku giti cye biboneye kubera ko afite amakuru iyo umuntu afata icyemezo ahereye kuri inforomasiyo imwe ntekereza ko icyo cyemezo kiba kitari cyiza cyane nk'uko yafata ibyemezo ahereye ku ma inforomasiyo atandukanye nagerageje kureba muri iriya apurikasiyo ya beneri yagereranya baragenda bakwereka amabanki n'inyungu bagenda baguca bakerekana banki irimo guca inyungu ntoya bakerekana banki irimo guca inyungu ndende ibyo nabyo bizafasha abaguzi cyangwa se abakiriya b'amabanki kubasha gufata ibyemezo bahitamo banki bakoresha usibye kugaragaza igiciro cy'inguzanyo muri iyi gahunda kandi yagereranya amabanki azanagaragaza na serivisi zijyanye no gufungura konti gukoresha amakarite cyangwa gukoresha serivisi z'ikoranabuhanga muri buri banki abaturage basanzwe bakorana na za banki baba bemeza ko iyi gahunda batari bayimenya ariko mu gihe bazayisobanukirwa neza iyi gahunda izabafasha mu by'ukuri hari umurongo bizaba biduhaye hari ikindi gitekerezo n'ikindi kintu tuzaba twungutse hari umurongo natwe tuzagenderaho tuvuge ngo dufashe kredi ariko tuzajya twishyura gutya bizaterwa n'uko umukiriya azakorana n'iyo banki kandi nanone biterwa n'uko ibyo banki izaba yasohoye twamaze kumenya ngo bihagaze gutya cyangwa amabwiriza ateye gutya niba ugurisha make niba ugurisha menshi uyu niwe nakorana nawe ubwo nitumara kubisobanukirwa tuzamenya umurongo tuzagenderaho abasesenguzi banavuga ko iyi gahunda igiye gutuma amabanki akora nk'ari mu marushanwa bityo bikazanira inyungu abayagana birasaba ko banki zongera imbaraga cyane mu bigendanye na serivisi zitanga ziha abaguzi kuko noneho ubu ngubu umuguzi agiye kuzajya ahitamo banki bitewe n'imikorere yayo ndetse bitewe n'amafaranga imusaba banki zigiye kujya nk'aho zijya muri kompetisiyo kubera ko kugira ngo zibashe kwigarurira abakiriya noneho ubu ngubu birasaba ko zigira serivisi nziza kandi zikagira n'ikiguzi gitoya gereranya izaba ishobora gukoreshwa nk'urubuga rwa interinete ku muntu ubikeneye akanyuza kuri gereranya akadomo beneri akadomo rwa cyangwa se akayishyira muri telefoni nka apurikasiyo ishobora kuboneka kuri android asumta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali
ijwi ry'amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda turabandanya n'amakuru tubafitiye muri kano kanya mu burundi ishami ry'abaganga bavura indwara zo mu kanwa rihimiriza abanyagihugu kugerageza kuzirinda no kwivuza hakiri kare bavuga ko ibi bishobora kubafasha kugabanya ubwinshi bw'ababandanya kuzandura ntibaronke uko bivuza kuko atabaganga benshi bazinonosoye bahari tiyahive ndayishimiye atubwira ibindi Ingwara zo mu kanwa n'iz'amenyo zigwiriyemo izo kurwara ibinyigishi no gutoboka amenyo zigeramiye amagara y'abanyagihugu benshi mu Burundi bagwiriyemo abana n'abantu bakuze nk'uko Bizindavye Jean Paul umuganga w'amenyo mu Burundi yabibwiye ijwi ry'Amerika.
Mu Burundi ingwara zo mu kanwa n'amenyo uh, ziri ku rugero rwo hejuru ziri ubwoko bwinshi kandi ntiziraba imyaka turakira abana bakiri bato bafite itoboka ry'amenyo izo ndwara zo mu kanwa zitavuye kuri uko gutoboka kw'amenyo ariko ugasanga akenshi hari n'izo baba baravukanye hanyuma n'abakuze bobo umubiri wabo ntubuki kwirwanira muganga jean paul anavuga ko abaza kwivuza benshi muri bo bashika kwa muganga barasinzikaye bitewe no kutamenya ikibazo gihari ni uko hari n'abazifise batazi ko hari indwara bagendana bakazoza kubibona ari uko ziriko zibatera ingaruka mbi ico twita amakomfikasiyo ngoja ku muganga w'amenyo n'imiburiburi kabiri ku mwaka kuko hariho indwara z'amenyo uza kuzibona ari uko eh, zigeze kure ishirahamwe ry'abanonosoye ibijanye no kuvura indwara zo mu kanwa ryanihaye ihangiro ryo guhimiriza abarundi kwikingira izi ndwara kuzimenya no kuzivuza hakiri kare rivuga ko iki gisata co kuvura izi ndwara mu burundi kititaweho ari naco gituma abazigwaye babandanya bagwira kuko n'abaganga bazo bakiri bake aho usanga n'abahari bakorera mu gisagara ca bujumbura uyu ni ndayiragije majorike shadrake umuganga w'indwara zo mu kanwa akaba n'umuyobozi w'ishirahamwe iprosad burundi bwa mbere aba- abaganga bavura izo ndwara ni bake cyane Eh, dusanga rero nka- nki- nk'abaganga nk'ibice bitatu kuri bine by'abaganga bari mu burundi bavura izo ndwara bari muri icyo gisagara bituma rero mu gihugu hagati abarwayi bataronka abaganga bashobora kubavura izo ndwara gushika ubu mu burundi nta biharuro bihari vyerekana uko ikibazo c'izi ndwara zo mu kanwa gihagaze yamara ndayiragije majorike shadrake umuyobozi w'ishirahamwe ry'abanonosoye ibyo kuvura izi ndwara avuga ko bashingiye ku biharuro bitangwa na oms byo muri afurika asanga uburundi bukiri inyuma haba ku bitigiri ivyakigwa n'umuganga umwe mugabo muri afurika turi inyuma rwose turi inyuma rwose kuko turabye nk'ibiharuro cyerekana aho ku rwego mpuzamakungu abanyagihugu ibihumbi ijana bategereza kuba bafise abaganga mirongo itatu na babiri n'ibice umunani bavura amenyo bategereza kubakurikirana mu burundi dusanga turi inyuma rwose aho dusanga umuganga umwe a- a- turabye igitigiri cy'abanyagihugu avura yotegereza kuvura abarwayi ibihumbi amajana umunani urumva ko turi inyuma rwose Eh, ni igisata novuga rero ko gikwiye guhagurukirwa abakurikirana amagara y'abanyagihugu bagwaye izi ndwara umunsi ku wundi mu burundi basaba ko ubushikiranganji bw'amagara y'abantu bwogira ico bukora bwumve by'ukuri ko ico gisata bwo- bwogiha bwogiha ikibanza bi- kikaja mu mu ntunganyo mu itegekanya ry'imigambi y'ubushikiranganji bw'amagara y'abantu kuko gushika ubu nta mugambi n'umwe u- ubushikiranganji butegekanya kugira ngo ico gisata kironke ikibanza abaganga ba- ba- n'abahari bashobore kuronka ibitaro bakoreramwo kuko n'abahari nti- usanga batafise aho bavurira mu bitaro vya leta ngo baje gufasha abanyagihugu mu- mu gihugu hagati Eh, kuko gushika nk'iyi saha uburundi nta nta shure ryigisha abaganga bavura indwara zo mu kanwa n'amenyo bufise ku vyerekeye abagwaye bakigwa umunsi ku wundi bafise ikibazo c'izi ndwara zo mu kanwa twovuga nko mu bitaro bikuru vyitiriwe umwami karedi vyo mu kamenge vyakira abashika ku icumi ariko batarenga cumi na batanu baba bari kuri randevu tierive ndayishimiye ijwi ry'amerika kigali
agezeho mu gisata cya siporo tuyahereye mu burundi aho umurwi wa aigle noir nyuma yo gutsinda ibitsindo bitanu ku busa wa rukinzo atari igisida kibaye usa n'uwamaze kugera mu gice cya kabiri gishiri cya nyuma mu gikombe c'umukuru w'igihugu muri basketball naho dinamo yaraye itsinze kerne gutyo ironka uburenganzira bwo kuzokina ihiganwa ry'uburundi bwose muri basketball inkuru twateguriwe na desire hatungimana kuri uno w'imana niho hasozegwa inkino za mbere z'igice cya kane gishiri cya nyuma mu gikombe cy'umukuru w'igihugu aho igitega habaye urukino rukomeye cyane rwahuza imigwi ibiri ikebana ariyo flambo du centre na musongati iyo migwi rero yose yo ku mugwa mukuru wa politike gitega yikinye hacu wambaye kuri uno w'imana rero kubona iyo migwi yaranganije igitega kari agacerere mu makartiye inyuma y'urwo rukino amarse niyongabo amenyereza musongati amenyesha ko iyo badasamara intsinzi bari kuyitahana kijana makumi migwi ibiri vrema yakinye neza yakinye ibishoboka hanyuma twanganije ariko ivyo dutsinzwe igiciro tubahaye mugabo eh, dans l'ensemble du match twari twagerageje kubakontena no kubabuza gukina hanyuma tugira tuti tuba twaronse igitsindo hanyuma nabo bacaca turaha igitsindo mugabo nibaza ko nibikurikiye bizogenda neza kubera ko abakinyi bameze neza barya bakomeretse nibaza ko bazoba bamaze gukira mu mu ndwi zibiri mu zindi nkino zabaye rekuruko yanganije na buja city igitsindo kimwe ku kindi buma muri tsinda burundi sport dynamic ibitsindo bitatu ku busa nayo aigle noir ikaba yirahiye umugwi wa rukinzo mu kuwutsinda ibitsindo bitanu ku busa mu kurinda inkino zo gusubiriza mu ndwi zibiri buma muri na aigle noir atari impanuka zibaye isa niyamaze gushikana ukuguru mu gice cya kabiri gishiri cya nyuma muri basketball naho kuno w'imana niho haba inkino zibiri z'ikirarane zari zisigaye kugira hamenyekane imigwi izokina ihiganwa ry'uburundi bwose n'izoja mu cicaro ca kabiri muri izo nkino remesha yatsinze rezipo ku manota mirongo irindwi n'abiri kuri mirongo itandatu n'icenda n'ay'umugwi wa dinamo wirahira kerne mu kuyisubiza mu cyicaro cya kabiri olivier ndayirageje amenyereza dinamo amenyesha ko ari akamweme ntangere kubona umugwi wa dinamo uri mu bihangange mu burundi wisubiza agateka maci ya mbere byaratugoye arabuze koweziyo na kompurisite mu bakinnyi mugabo ibyo twagiye turabikosora buhoro buhoro buhoro buhoro uko amamaci agenda kubera twategereza gukina amamaci mugabo hariho byakunda n'aho bigenda nabi mugabo amamaci nka presika amamaci ya nyuma tugiye kubaraba neza turabona ko biriko biraza bariko barumvikana nico gituma mubona tuko turagerageza abakinnyi tubashire hamwe twumvikane amamaci heruka twakinye barabona ko ariyo akantu kagarutse nayo muri kerne hoho ubwanwa bwarafutse umunwa kuri uwo mugwi mu mwaka uheze wari wabaye uwa mbere bujumbura ubu ukaba ugiye kuzokina mu cyicaro cya kabiri icya mbere mbaje gukeza umugwi wa dinamo umugwi waje witeguye cyane ubibona neza yuko wakinye ku mpande zose witeguye yaba defense yaba ataki ubu muri esipome turavuyemo nivuga kuca muri division b jusqu'à présent abakinnyi turi kumwe kandi urumva nitwe twahishize bibaza yuko tuzosubira kurwana hanyuma nimba tugiye muri division b dusubire turwane tugaruke muri division a imigwi rero yaronse uburenganzira bwo kuzokina ihiganwa ry'uburundi bwose ni urunani dinamo remesha rezipo jimukana na new star nayo imigwi izokina mu cyiciro cya kabiri ni kerne muzinga na mutanga united mu kiyaya cya gihanga naho mu ntara ya bubanza haratunganijwe kuri w'imana isiganwa ry'amagare ihiganwa ryateguwe na club akaranga ku bagabo no ku bigeme mu bagabo ku birometero mirongo ine n'indwi niyo nkuru pascal niwe yabaye uwa mbere akoresheje isaha imwe n'iminota itatu n'amasegonda umunani mu bigeme naho ku birometero mirongo itatu n'umunani nifasha adeline yabaye uwa mbere akoresheje iminota mirongo ine n'icenda n'amasegonda mirongo ine n'icenda iryo higanwa ryari ryitabiriwe n'abantu ijana batandatu batandatu bakaba batashoboye guheza iryo higanwa desire hatungimana kigali ijwi rya amerika desire hatungimana acukurirwa mu ngata na jean claude munyandinda atubwira igezo mu gisata ca siporo mu rwanda mu mupira w'amaguru kuri wa mbere tariki ya kane k'ukwezi kwa kane hateganyijwe imikino ibanza kimwe cy'umunani kirangiza mu guhatanira igikombe cy'amahoro tombora y'uko amakipe agomba guhura yabaye kwa gatanu y'icyumweru gishize ikipe ya musanze fc irahura na rayon siporo kuri stade ubworoherane musanze etenseri fc irakira as kigali Kigali Rubavu kuri stade Umuganda. Ikipe ya Etoile de l'Est irahura na Mukura Victory Sport kuri stade y'Ingoma mu ntara y'Iburasirazuba. Amagaju FC irakina na APR FC Nyamagabe ku kibuga cy'Inyagisenyi. Marine FC ikaza guhura na Kiyovu Sport kuri stade Umuganda i Rubavu. Ikipe ya La Jeunesse FC irahura na Police FC kuri stade de la Mitié Kumena. Gicumbi FC ikaza gukina na Bugesera FC kuri stade Gicumbi. Mundi mukino ikipe ya Gasogi United irahura na Sunrise kuri stade Kigali Nyamirambo. Umuyobozi wa Gasogi United Charles Kakoza avuga ko amakipe yose izakina nayo muri iki gikombe cy'amahoro azahura n'ingorane cyane cyane ko nta kipe n'imwe ibateye ubwoba twebwe tubara umukino ku wundi ngira ngo twaciye mu majonjora tuyavuyemo icyitezwe ni uko ikipe tuzahurira ariyo yose tuzakandana muri ano makipe yiyumva ko ashobora kugitwara amahirwe yayo tukayashyiraho akadomo hakiri kare ikipe nka kiyovu aperi rayon siporo ayo ni amakipe tuvuga yuko ashobora kuba ahuye n'isanganya hakiri kare ubwo icyo mvuze wacyumvise wimbwira ibintu ntabayemo uyu munsi wa none ni nko kumva ngo ngo tuzakuryoza ibyo so yakoze mu myaka wenda mirongo itatu utaravuka umuntu akora ibye batujije bitewe n'ibihe turimo nta n'impamvu dukwiriye kujya kujya mu mateka tutagizemo uruhare reka tuvuge ibiriho uyu munsi imikino yo kwishyura iteganyijwe ku itariki ya cumi n'icyenda y'uku kwezi kwa kane amakipe umunani azashobora gukomeza azakina imikino ya kimwe cya kane kirangiza mu buryo bukurikira ikipe izatsinda hagati ya musanze fc na rayon siporo izahura n'izaba yatsinze hagati ya gicumbi fc na bugesera fc izakomeza hagati ya marine fc na kiyovu siporo izakina n'izaba yasezereye indi hagati ya magaju fc na apr fc hagati ya etenseri fc na AS Kigali izatsinda izakina n'izaba yakuyemo indi hagati ya Gasogi United na Sunrise. Ikipe izarokoka hagati ya Etoile de l'Est na Mukura Victory Sport izahura n'izakuramo indi hagati ya La Jeunesse FC na Police FC. Umukino wa nyuma w'iri rushanwa ry'igikombe cy'amahoro uteganyijwe ku itariki ya 18 y'ukwezi kwa gatandatu. Tukiri mu mupira w'amaguru, umutoza mushya w'ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi yamaze kumenyekana. Uyu ni umunya Espagne Carlos Ferrer watoranyijwe mu bandi batoza barenga icumi bari basabye aka kazi nyuma y'uko kontaro y'akazi y'amashami Vincent irangiye. Uyu mutoza mushya yahawe amasezerano y'umwaka umwe yiyemeza kuzageza ikipe y'igihugu y'u rwanda mu mikino y'icyiciro cya nyuma mu irushanwa rya shan ndetse no mu gikombe cya afurika cy'ibihugu umwaka utaha gusa hari bamwe mu bakurikiranira hafi umupira w'amaguru basanga uyu mutoza carlos fera nta kintu gikomeye azafasha ikipe y'igihugu amavubi cyane cyane ko ngo amateka ye muri uyu mwuga w'imitoreze adashamaje mu bandi batoza bari bahanganye na carlos fera bashaka gutoza ikipe y'igihugu y'u rwanda twavuga umufaransa alain gires umunyanigeriya sande olise umwongereza stephen constantine n'abandi yari claude munyandinda i kigali ijwi rya amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda nshuti mwarimu duteze amatwi aha niho duce tuba turabanga turangira amakuru n'ibiganiro twari tubafitiye muri kino gitondo byari biremeshejwe na jewe diane ninahazwe yakoze diodone cubahiro yabyegeranije ku izina rya bagenzi bacu tubike banuye tubifuriza kubandanya murana